bulchiisa naannoo amaaraa godina shawaa kaabaa haxaa'ee kaarraa qoree maajatee fi naannoo birootti gareeleen gurmaa'aniin nagaan naannoo boora'aa dhufe jechuudhaan naannoo amaaraatti waajjira ijaarsa nagaaf nageenyaaf itti aanaa itti gaafatamaa kata'an obbo Gadabee Haayiluu ibsanii jiru. Namoonni lakkoofsa isaanii ifatti hin beekamne du'uu madaa'uu fi qabeenyaan barbadaa'uu ibsan kanaafis itti gaafatamaan jedhu.
በእኛ በኩል እስካሁን ድረስ ባለው በዛ አካባቢ ያለው የኦነግ ኃይል እንደሆነ ነው የደረሱበት።
gama keenyaan naannoo sana ka jiru humna abaa'oo ta'uu bira geenye jirra sababaan isaa xiyyeeffanni haleellaa geggeeffamuu kanneen afaan amaaraa dubbatan irratti kanaaf ifatti beekamaadha.
Haleellaa hin yaadamin bal'inaan kan gaggeessan ta'us amma to'annaa jala ooleera kun eessaa ka'ee eessa ga'e inni jedhummoo ilaalamuuf deemaa jedhan. miseensa koree hojii raawwachiistuu fi dubbi himaa abaa'oo ka ta'an obbo Toleeraa Adabaa dhiyeenya kana VOA'eef akka ibsanitti abaa'oon kana keessaa harka hin qabu jedhan.
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በዛ አካባቢ ምንም ሰራዊት አልነበረውም፣ አሁንም የለውም።
አድ ብሊሱማ ኦሮሞ ናኖ ሰና ወራነ ቶኮዩ እንቀቡ ቱሬ አመስ እንቀቡ ዱቢን ወራና ባዎት ጀደን ኩን uummata uummata irratti kakaasuudhaaf malatti gargaaraman malee ragaa tokko kaqabu miti.
gama kaaniin manni maree nageenya biyyoolessaa kan Itiyoophiyaa ibsa baaseen mirgi lammiiwwanii nagaan jiraachuuf qabanii fi olaantummaan seeraa mariif kan dhiyaatu akka hin taaneef ajandaa mootummaa guddicha ta'uu beeksisee jira. Godina Shawaa Kaabaatti boora'uu nageenyaa uumame tasgabbeessuuf dhaabbattoonni nageenyaa kan federaalaaf naannoo tarkaanfii gitaa fi kaseeraa ta'e akka fudhataniif ajaji dabarsamuun ibsameera. oduu gabaasaan keenya afaan amaaraa masfinaan raagee bilbilaan jiraattota magaalaa axaa'ee kanneen afaan oromoo dubbatan keessaa dubbisee jira.
ምክንያቱ አማራ ከዚህ ኦሮሞ የለም አገሩ የአማራ ነው ኦሮሞ ከዚህ
sababaansaa warra amaaraa oromoon as hin jiru biyyi kan amaaraati siyaasa jedhu qabu kun kan jedhamu taanaan in dhumna jedhameetu.
jiraata axaa'ee fi gosa amaaraarraa ka ta'an immoo yaada kennaniin.
ይህ ታስቦና ተቀናጅቶ የተደረገ ነገር ነው። ሮብለታ ማለት ነው። በኬሚሴ ገባ ብሎ መኪና ፈትልኬ ነው የወጣ ነው። እኛም waan kun itti yaadamee qindeeffamee ka geggeessame roobii dabre kamisee gara keessaatiin konkolaataatti fayyadamnee milignee baane gaafas riphanii akka jiran humni waraanaa naannoo amaaraa waan beekeef qofa karaa sanbatee seenanii axaa'ee irratti haleellaa geggeessan oromoon haa ba'u kan jedhu hin jiru.
walitti bu'insa kanaaf aabinii fi gumboot torbatti quba kanneen qaban jiru aabiin gama isaatiin harka keessaan qabu amaara qoqqooduuf tarkaanfii fudhatamedha jedha abaa'uun kana gochuusaaf ragaan jiraachuusaas ibseera qawwee kanneen fafakkaatan aasxaa adda bilisummaa oromoo qaban akka jiran ibsanii jiru gumboot torba gamasaan harka keessaan qabu alaabaas hin qabu jedhe. alaabaa biyyattii kadurii qabachuun rakkoo fidataanaan lammummaa biyyattii wallaaluurraa maddee jedha kanneen alaabaa itiyoophiyaa hin jaallanne dhimmicha nu waliin qabsiisuu yaaluu jedheera walitti bu'insi kun meeshaa waraanaa namni dhuunfaan qabaachuu hin dandeenye kan hojiirra oole waan ta'eef wanta hojjetame keessa harki mootummaa jiraachuusaa mul'isaa ka jedhan immoo jiraataa maaxaa'ee kan. warra amaaraarraa turan kanaafis namni kun hundumtuu yeroo dhumu raayyaan itti isaa seene jecha namni yeroo dhumu ajaja mootummaa eeguun hin barbaachisaa jechuudhaan gaafatan qonnaan bulaan keenya meeshaa akkasii qabaachuu gonkumaa hin danda'u jedhu bulchiisa naannoo amaaraa keessatti bulchiisa hawaasa oromoo akkasumas godinaalee shawaa kaabaa magaalaalee adda addaa keessatti. hidhattoota haleellaa geessisan irratti mootummaan tarkaanfii jabaa akka fudhatu waajjirri muummicha ministeeraa beeksisee jira itti gaafatamaa waajjira kanaa kan ta'an obbo Nigusuu Xilaahun bitootessa 24 bara 2011 jalqabee kamisee irratti kan jalqabamee fi gara shawaa kaabaa axaayyee kaarraa qoree maajatee fi iddoo biraatti walitti bu'iinsi ce'ee ture kan ilaaleen ibsa kennaniin tarkaanfii fudhatameen magaalonni shawaa kaabaa tasgabbii argachuu isaanii ibsaniiru. walitti bu'iinsa uumamee fi haleellaa gaggeeffameen miidhaa guddaan dhaqqabu lubbuun namaa baduu qaamaa hir'achuun namootaa akka tureef qabeenyaan barbadaa'u bulchiisa naannolee ministeera ittisaa waajjira muummicha ministeeraa kan mirkaneessan ta'uu fi walumaagala miidhaa dhaqqabe kan ilaaleen qoratamee dhiyaataa jedhamu irraa kan hafe wanni ifa ta'e hin jiruu jedhu obbo Nugusuun walitti bu'iinsi uumame meeshaa waraanaa fi dhukaasa guddaan akka ture gamni hundi kan mirkaneesse ta'us eenyu akka jalqabeef attamiin akka jalqabame qaami hidhate eenyu akka ta'e inni tokko sakaaniin himachuu caalaa wanni beekameen jiruu jedhaniiru obbo Nugusuun walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaba jedhamuudhaan kan himatamanii jiran paartiin aabiin irraa hojii raawwachiistuuf itti gaafatamaa qorannaa fi tarsiimoo kan ta'an obbo Yesuuf Ibrahim deebii kennaniin paartiin keenya walitti bu'iinsa kana keessaa harkan qabu nuti alaabaa ofii keenyaas ta'e meeshaa waraanaa kan hin qabne paartii nagaadhaa jedhaniiru. Naannoo sanatti yaaddoon akka jiru arginee bulchiisa naannoo Amaaraaf odeeffannoo laannus garuu sana booda yaaddoo kana ittisuudhaaf tarkaanfiin fudhatame hin jiru jechuudhaan ceephaan obbo Yesuuf Ibrahim. Bulchiisa naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaaf godina hawaasa Oromoo aanaalee tokko tokko keessatti raayyaan ittisaa seenee tasgabbeessuusaa meejor jeneraal Geetaachoo Guddinaa ajajaa olaanaan kan ajaja gama kaabaa Itoophiyaa ibsanii jiru. Rakkoon kun ituun jalqabamiin dura mallattoon tokko tokko waan tureef humna waraanaa naannoorraa seensifnee akka ittifamu gochuuf turre garuu guyyaa afur dura gam lameenii humnootiin hidhatan yaalii raayyaan ittisaa gochaa jiru cinatti dhiisuudhaan lafa mul'anneef baadiyyaa ta'e keessatti walitti bu'insa itti fufinsaan akka uumamu godhan jedhan kanaaf ajaja tokko ituu hin eegin raayyaan ittisaa seenee balaa guddaa silaa dhaqqabuuf malee too'achuu danda'eeraa jedhaniiru. humni nageenyaa kan naannoo haala sana too'achuuf dandeettii kan hin qabne ta'us dubbatan gamlameen irraa kanneen hidhatan eenyu akka ta'an meejor jeneraal ጌታቸውን እና ibsan በክልሉና በተዋረድ የተዋቀሩ የጸጥታ አካላት የሚመሩት አካል ነው። በግጭቱ ላይም በቀጣይ bulchiisa naannoof caasaarraa jalaan kan bu'uurfaman kanneen qaamni nageenyaa isaan hoogganudha walitti bu'insa kana irratti kallattiin kan hirmaatanis qaamotuma kana sababaa kanaaf walitti bu'insi kun hammaate.
Kanaaf humna ittisaa lafa fagoorraa seensisuun badii hamaa dhaqqabuun malee oolchuun danda'ameera jedhan ituu kun hin taane nagaaf tasgabii amma argame kun gonkumaa yaaduuf rakkisaa ture amma uummanni godaanes qe'ee irraa baqateetti deebi'uudhaan jireenya nagaa gaggeessuuf yaalaa jira jedhan namoota kana kakaasan hordofaa jirra tarkaanfii fudhachuunis barbaachisaa ta'uu argaa jirra jedhaniiru. rakkoon kun ituu hin uumamiin dura mootummaaf odeeffannoo kenninee turree kanneen jedhan sirriitti ilaalamuu qabu ofuma isaaniiyyuu sirriitti ilaalamuu qabu sababiinsaas kun rakkoo uummata gidduutti uumame miti jedhanii kun walitti bu'iinsa qaamota nageenyaa kanneen bulchiisa naannoo tokko jalatti hoogganaman gidduutti gaggeeffamedha jedhan kamisee keessatti rakkoo uumame akka itti furuu danda'amu ibsinee jedhan birgeedar jeneraal geetaachoon.
ካለ ማንም ትዕዛዝ ተከቦ የነበረውን የጸጥታ ኃይል ኃይል አስገብተን ካስለቀቅን በኋላ ተሰውሮ ሄዶ ajaja eenyuun iyyuu ala humna nageenyaan marfamee ture waraana galchinee eega gadhiisisne booda dhoksaan deemanii walitti bu'insa biraa kakaasuudhaan balaan kun akka ga'u godhan sanaa booda akka babal'atu ta'e malee duraan dhaabatee ture.
Sana boodatti fufuudhaan haxaa'ee keessatti rakkoon galgala uumamuuf jiraa oduu jedhu dhageenye dursinee hatattamaan humna waraanaa galchine erga seensifne booda garuu guutummaatti dhaabbate sana booda jedhan.
ሌላ ኃይል በሌላ ጎን አሰማርተው ግጭት ፈጠሩ። ይሄን የሚመራው በየደረጃ ያለው የጸጥታ መዋቅር ነው።
humna biraa karaa biraan seensisanii walitti bu'insa uuman kana kan hoogganu sadarkaa sadarkaan kan jiru caasaa nageenyaati. humna hidhatee iddoo biraatii dhufe inni jedhu hundee kan qabu miti maaliif jennaan walitti bu'insa kana guutummaatti dhabamsiisuu kan danda'ameefis kanumaafi.
Kan kana godhe kan naannoo sana ture kan hidhate humna qaama ofiitiin hoogganamu waan ta'eef malee raayyaan ittisaa dursee seenuu yookaan immoo too'achuu dadhabuu isaarraa qofa kan madde mitii jedhan walumaa gala. haala dubbiin kun itti ka'ee fi ittiin oofamaa jiru ilaallee kafurru ta'aa jechuudhaan meejor jeneraal geetaachoo guddinaa ibsa isaanii xumuraniiru dhaggeeffattoota keenyaa qorannaa gaggeessama jedhamee fi tarkaanfii fudhatame jedhe hordofuudhaan kan dhiyeessinu ta'uu beeksifna anjaallannee gammadaati nagaatti.